Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo ryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki cumi na zitanu y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederike nkundikije uwananiwe kurwanya aturutse hanze ngo agusenye biramworoheye byaramworoheye gukoresha guhera kuri abo baturimo cyangwa bari baturimo uyu ni perezida paul kagame mu ijambo yashikirije igihe cy'inama nkuru y'umugambwe fpr inkotanyi iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama y'ishyirahamwe komesa izobera i bujumbura mu kwezi kwa kane mwaka uza hamwe n'inkuru y'urubanza rw'abahurikiye mu muhari forena turazigaruka ko mu kanya kari imbere mu kurindira ariko reka dutega amatwi mugenzi wacu aloyize bigirimana yaduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi muramutereza aloyiza umwanya wawe urakoze frederiko tuyahere muri somaliya leta z'ubumwe za amerika yahagaritse nyinshi mu mfashanyo yafashisha igisirikare ca somaliya kumvo z'uko vyagaragaye ko izo mfashanyo zigaruka zikaribwamwo ibiturire no kunyuruzwa ivyo vyashikirijwe n'abategetsi ba amerika ejo ku munsi wa kane guhagarika izo mfashanyo byatumwe n'uko igisirikare ca somaliya cananiwe akatari gake gutanga raporo ku mfashanyo z'ibifungurwa ibitoro hamwe n'ibirwanisho cahawe na amerika nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika umutegetsi wo muri departema ya leta ya amerika yatangaje ko babaye barahagarika izo mfashanyo kugira igisirikare ca somaliya cerekane ko zikoreshwa ico zigenewe ariko akavuga ko abasirikare ba somaliya bariko bararwanya al-shababu kandi n'abariko barahabwa inyigisho za gisirikare bazobandanya gufashwa muri ubwo buryo intumwa ibihumbi bitanu z'umugambwe anc uri ku butegetsi muri afurika y'epfo kuva ejo ku munsi wa gatandatu zizokoranira i johannesburg mu nama yo gutora uzosubirira umukuru wawo akaba n'umukuru w'igihugu jacob zuma perezida zuma hamaze imyaka itari mike yagirizwa kurya ibiturire ku buryo umugambwe usa n'uwiciyemwo ibice bamwe mu bategetsi bakomeye bawo bamusaba gutanga imihoho mu mabanga y'umukuru w'igihugu abantu babiri b'ijunja bariko bahiganirwa kumusubirira ni cegera ciwe Cyril Ramaphosa hamwe na Nkosazana Dlamini Zuma afise uburambe mu vya kidiplomasiya kandi yigeze no kuba umugore wiwe mu kiringo c'imyaka cumi n'itandatu umugambwe wa ANC wamye utahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane igihe demokarasi yatanguzwa muri ico gihugu umutegetsi mushasha wa ANC akazoshobora kuzoba umukandida mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ishyirahamwe mpuzamakungu ni ku munsi wa kane ryarongereje ikiringo c'amezi atatu ku basirikare baryo muri sudani y'ubumanuko umwanya w'uko bongera guha amahirwe ibiganiro by'amahoro no kurangiza gusuzuma ibyo ni yakoze muri icyo gihugu kirangwamo intambara ibihugu cumi na bitanu bishashe mu nama ya oni ijejwe umutekano bivuga ko bihangayikishijwe n'ubwicanyi bubera muri icyo gihugu abantu baharugwa mu mamiliyoni babeshejweho n'imfashanyo abashika miliyoni zine barateshejwe izabo nk'uko oni ibivuga oni ibona ko hakiri intambamyi zo gushikana imfashanyo ku banyagihugu aho ibitaro n'amashuri byagizwe ibirindiro vya gisirikare umwe mu basirikare mu bazimya imiriro yarapfuye ku munsi wa kane ejo mu rugamba rwo kurwana n'umuriro mu buraruko bwa los angeles ni muri leta ya california muri leta z'ubumwe za amerika umukuru ajejwe iby'amashamba muri california ken pimlote ntiyashimye gutanga amakuru arambuye kuri urwo rufu ariko avuga ko uwapfuye yari umuenjeniyeri yari yaje gufasha muri urwo rugamba avuye mu gisagara ca san diego ni muri iyo leta nyene ya california yapfuye ariko arwana n'umuriro wataziriwe thomas watanguye kwiha inkumbi kuva ku itariki zine z'ukwezi kwa cumi na kabiri turimwo umaze gutongora amahegitari y'ababa ibihumbi bine ibihumbi mirongo icenda n'umunani murambabarira hamwe n'amazu amajana ndwi na mirongo itatu yasambutse mu makomine ya ventura na santa barbara mu buraruko bushira uburengero bwa los angeles abategetsi bavuga ko ubaye umuriro ugize kane mu gukara muri kahise ka california abategetsi ba turukiya nabo batangaza ko abimukira mirongo itanu n'umwe barimwo abana cumi na batanu barokowe kuri uyu wa kane babasanze mu mazi aho bagotewe ku gitandara ku nkengera za turukiya inyuma y'aho ubwato barimwo buzamiye itorokanizo ry'amakuru anadolu muri turukiya ryatangaje ko abo babimukira basanze bafise ubwenegihugu bwa afghanistani siriya mali hamwe na angola icenda muri bo baciye bajanywa kwa muganga mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abantu barenga ibihumbi nibo bapfuye bariko bagerageza kujabuka i buraya baciye mu ibahari hagati y'ubugiriki hamwe na turukiya ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryongereje ikiringo cy'ibihano mu by'ubutunzi ryafatiye igihugu cy'uburusiya mu ruhara icyo gihugu cyagize mu ntambara mu buseruko bwa ikirere iyo ngingo yatangajwe ejo ku munsi wa kane mu nama y'uwo muryango yongereje icyo kiringo gushyika mu kwezi kw'indwi k'umwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibyo bihano ku bijyanye n'amafaranga amasoko ntanganguvu amahinguriro y'ibirwanisho hamwe no kugabaniriza uburusiya gushika ku masoko y'uburayi byatanguye gufatwa ubwa mbere umwaka wa bibiri na cumi na kane inyuma y'aho uburusiya bwigaruriye izinga rya kirimeya ryegukira ikirere perezida wa ikirere petro uh, poroshenko yashimye iyo ngingo y'ubumwe bwa buraya mu kurangiza igipolisi mu gisagara cya maastricht mu buhorande kivuga ko abantu babiri bishwe bacumiswe n'imbugita ahantu abandi barakomereka ejo ku munsi wa kane mu bibanza bibiri muri icyo gisagara
urakoze yaroyise ku makuru uheje kudushikiriza nyuma yaho umuryango wa komisa uvugiye ko burundi budashobora kwakira inama y'abakuru b'ibihugu nama leta by'uyu muryango ubu wisubiye ko kuva ejo ku munsi wa kane hari intumwa za komisa ziriko ziragendera uburundi zemeza ko iyo nama izobera mu burundi mu kwezi kwa kane umwaka uza ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirikaneza ari i bujumbura mu burundi izo ntumwa zakomeza n'indwi zashitse i bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa kane umugandakazi marta elimu azirongoye yemeza ko adakekeranya ko uburundi bwiteguye bihagije kwakira inama igira mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu n'amaleta bo mu bihugu bigize uwo muryango nk'uko mubizi mwese turiko dutegura inama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta iyi ni inshuro ya gatatu rero tuza kuganira n'ukumvikana n'amakomite atandukanye ngaho ateguriye inama nibaza ko uburundi bwiteguriye bihagije kwakira iyi nama nibaza ko novyemeza yego ndashobora kuvyemeza mu kwezi kw'indwi umwaka umunyamabanga mukuru wa komeza sindiso ngwenya yari yandikiye umushikiranganji w'ubudandaji w'u Burundi avuga ko iyi nama ya komeza idashobora kubera mu Burundi ngwenya yari yemeje ko Burundi butagize imyiteguro ihagije yo kwakira inama y'inzego za komeza abakuru b'ibihugu n'amaleta hamwe n'abatambukanyi babo umunyamabanga mukuru wa komeza ahanini yatanga uturorero tw'utuzu twa surwumwe tudakwiye ku bantu bose bokwitavya iyo nama amahoteli atari ku rugero rushemeye ivyumba biberamwo amanama bidakwije ibisabwa n'amategeko imiduga y'abubahwa cyane cyane abakuru b'ibihugu itigeze yerekanwa n'ubwo umugwi yari yarungitse bujumbura wemejwe kwiriho hamwe n'urugero rwa interinete rudakwiye ibiro vy'umunyamabanga mukuru bakomeza vyavuga ko ku bijanye na interinete inama ikeneye n'imiburiburi amamegawogute mirongo ibiri ariko yashobora kuboneka akaba atarenga atanu zefiheman iratanga atwara umugwi w'igihugu ujejwe gutegura imanza amenyesha ko abari batumwe ku rubuga barengewe ivyo vyavuzwe kenshi hari abantu baza bakaraba ibintu hariho n'abandi bavuga abaraba rero sibo bavuze havuze abandi mugabo aba a bari babonye ibiri ibihari kandi mugerageje kubumviriza baremeza yuko n'ibibazo babishuye babwiye yuko uburundi bukwije ibyangombwa kugira ngo inama yakomeza ishobore kubera ngaha mu burundi ego ndashobora kuvyemeza nta nkeka inama yakomeza izobera mu burundi mu mwaka uza mani yatanga nagaruka kuturusho iyi nama ifitiye igihugu inama nk'iyo ni inama ikomeye ihambaye ku gihugu kuko ni inama hahuriramwo abakuru b'ibihugu benshi ni inama hahuriramwo abantu bavuye mu bi- mu bihugu byinshi ituma abantu bamenya uburundi uko buri kuko uno munsi umuntu agiye kuraba uburundi mu binyamakuru bitandukanye asanga uburundi babuvuga uko butari mugabo umuntu aje akirabira uko bimeze atagenda avuga uburundi uko yabubonye icyo ni ikintu cya kabiri usanga haje abantu benshi hama bigaca bituma ibintu by'imigenderanire biba byiza bigatuma kandi amafaranga abantu bafi- basanzwe bafise amahoteli basanzwe bafise ibi canke biriya ah, bashobora kururuka muri ico gihe haba hariho ayo manama kuko hari abantu bashika barenga igihumbi mu bihu- ibihumbi bibiri baza bazanywe no gukurikirana ibikorwa vy'iyo nama umuryango w'ubutunzi wo guhanahana ibidandazwa wakomeza uhurikiyemo ibihugu cumi n'icyenda vyo muri afurika yo hagati hamwe n'iyo mu manuko isoko ryawo ririmwo abantu barenga imiliyoni amajana ane na mirongo itanu ku mwaka ku mwaka binjiza imiliyaridi ijana na mirongo irindwi z'amadolari y'abanyamerika nk'uko ibitigiri vy'uwo muryango bivyerekana eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika umushikiramanza wa parike yegamiye kuri sentare nkuru y'igihugu ya mukaza yarayasabiye gufungwa burundu abagabo babiri bagirizwa gukorana n'umuhari forena yaraye asabiye ico gihano abapolisi n'abasirikare cumi n'umunani baregwa gushinga umurwi wari ufise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka uheze n'inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ari mu kirundo mu burundi ku mwanya wa mbere abagabo babiri aribo ndayishimiye firigas na nduwayo feridina nibo barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya mukaza yabasanze kubaburaniriza mu ibohero rikuru rya ngozi aho bafungiwe abo bagabo babiri bakurikiranwa n'umushikirizamanza ku vyaha bikurikira gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha kuba mu migwi igwana no guha imyimenyerezo abagwanyi guhungabanya umutekano biciye mu gushaka gusenyera ubutegetsi mu gushikiriza ingurano ziwe umushikirizamanza yavuze ko bafatiwe mu gihugu ca kongo iharanira demokarasi bavuye ikampara mu buganda kugura ibigwanisho bigenewe umuhari forebu yabagirije ko batumwa na liyetena koloneli edouard shimirimana amaze gutangaza ko arongoye umuhari w'abagwanyi forebu bose barahakanye ivyo bagirizwa nduwayo feredina yavuze ko azi umuganda yitwa abdul yamutumye ko bavugana ngo amuhe akazi ko kumwubakira asigura ko ariko kazi asanzwe akora mu gihe umushikirizamanza yavuze ko yemereye mu matohoza ko yari agiye kuraba ibikoresho vya gisirikare uwo yavuze ko umushikirizamanza yavyumvise nabi kuko yavuze ko agiye kuraba ibikoresho vyo kubaka ariko aremera ko uwo muganda azinanye na liyetena koloneli edouard eka na firigas yavuze ko uwo muganda bahurira ku kazi amuha agasigura ko atavya politike arimwo naho bahakanye ivyo bagirizwa umushikirizamanza we yagumye yemeza ko badondaguye n'indongozi za forebu uhereye kuri hussein rajabu yahoze aramuswa mu bwambwe uri ku butegetsi sndfdd hamwe na generali niyombari n'abandi kiretse ko umushingwamanza wabo yagerageje kwerekana ko ivyo bagirizwa bidafashe yarerekanye ko irungikwa ryabo mu burundi ritakurikije amategeko yasiguye ko kurungikwa kwabo vyari guca mu buryo bw'imigenderanire hakarungikwa umutahe bisabwe n'uwuserukira leta abifitiye ububasha naho biri uko basabye kwezwa canke gucibwa inkoni ngufi ku gihano umushikirizamanza yabasabiye co gufungwa ubuzima bwabo bwose haciye haburanishwa dosiye igira kabiri y'abapolisi n'abasirikare bagera kuri cumi n'umunani abo bose bagiye barafatwa mu mice itandukanye y'igihugu na cane cane mu gisigara ca bujumbura no mu micungararo yaco hamwe no mu ntara ya gitega bakurikiranwa ku vyaha bikurikira kuba bagize umugwi w'abagwanyi guhungabanya umutekano mu kurondera guhirika ubutegetsi kurondera kubohoza abafunzwe babanje kugandagura zimwe mu ndongozi abafatiwe igitega bagirijwe ahanini kuba bararashiye ku ikambi y'igitega barondera gufunguza ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze abashatse guhirika ubutegetsi bafungiwe mu ibohero rikuru rya gitega abanyabujumbura bagirijwe ahanini integuro yo gutembagaza ubutegetsi mu mburano ziwe umushikizamanza yitwaje igipapuro c'integuro y'ibitero yabagirije ko bagira inama zo kuganduka zihishije inyuma uwo mugambi wo guhungabanya umutekano uwitiriwe urwo rupapuro rw'integuro yagirijwe ko yarajejwe guhuza ibikorwa mu mpanuko no hagati mu gisagara ca bujumbura abagirijwe nka bose bari bafise ikibanza bari bajejwe gufata igihe c'ibitero nk'uko bavyagirizwa bimwe muri ivyo bibanza nk'uko umushikirizamanza yabagirije ni nk'iradiyo y'igihugu ibanki nkuru y'igihugu igisata kijejwe kugenzura imihora y'itumatumana ko AFCT n'ibindi bibanza bikuru bikuru vya leta hari n'abagijwe ko bari bahaye igikorwa co korohereza imigwi y'abagwanyi ku rubibe kugira yinjire atankomanzi abaregwa bose barahakanye icaha nka bose bisigura bavuga ko bafatiwe ku buzi batumwe ko n'ababarongoye mu ntumbero yo kwiregura ko batafatiwe mu migwi igwana bisigura kandi basaba umushikirizamanza kwerekana ibigwanisho yabafatanye mu kwiregura ku caha co gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha bamwe muri bo baremeye ko bazinanye abandi bakavuga ko ataho bari bwahurire kiretse mwibohero hari bimwe mu byo bahakana biri mu vyegeranyo vy'amatohoza vy'umushikirizamanza avuga ko bavyemereye ngaha bavuze ko vyinshi vyavuye mu iperereza aho bavuze ko baborejwe igufa bavuga ko babwirwa ko batavyemeye babitereko umukono baca babagira nk'uwitwa edi claude nyongera umushikizamanza yemeje ko uwo avugwa ko amuzi niko gusigura ko uwo edi claude nyongera yari mu bateguye uwo mugambi wo guhungabanya umutekano ahitamwo kwiyahura ataragirwa ko amatohoza abashingwamanza ndetse na sentare barasabye umuco umushyikirizamanza kuvyerekana ko umugwi ugwana wabayeho bafatiye ku buryo abagizwe bagiye barafatwa we yasiguye ko icerekana ko umugwi w'abagwanyi wabayeho ari intumbero bari bafise mu nteguro n'aho batafatiwe hamwe yavuze ko kuba hari abarashe ku ikambi y'igitega hakaba n'ibigwanisho vyafatanywe umwe muri bo ari ikimenyetso c'uko umugwi wabayeho mu gusozera imborano ziwe umushikizamanza yabasabiye gufungwa ubuzima bwabo bwose bunganiwe n'abashingwamanza bisabiye kwezi basigura ko umushikizamanza atavyagirije bifatika yatanze ku manza zibiri zose zaburanishijwe kuri ubu wa gatatu sentare nkuru y'igihugu ya mukaza yatanze isango ry'inyuma y'ukwezi kugira imenyeshe ugwaciwe izo manza zose zatanguye igihe c'isaha indwi zagiye kurangira hafi y'igihe c'isaha imwe z'ijoro mw'ibohero rya ngozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika kuri wa kane ku cyicaro gikuru cy'umugambwe fpr inkotanyi kiri i rusororo mu muji wa kigali habereye inama nkuru y'uyu mugambwe ni inama yahuje abanywanyi baturutse mu mpande zose z'igihugu perezida paul kagame akuriye uyu mugambwe yanebaguye bikomeye abanywanyi avuga ko bashyira inyungu zabo imbere kubera gukoreshwa n'amahanga yanavuze ko umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi diane rwigara akoreshwa n'amahanga n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Muri iyi nama nkuru y'ishyaka FPR inkotanyi rimaze ku butegetsi imyaka makumyabiri n'itatu umukuru w'ishyaka icyarimwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimye igira ishyaka rimaze kugeza ku Rwanda muri rusange ariko anavuga ko hakiri byinshi byo gukora. Ni inama yatambutse ku bitangazamakuru by'igihugu. Perezida Kagame ijambo rye ryibanze kuruta ku gukebura abarwanashyaka ba FPR inkotanyi. Mu mvugo yiganjemo amarenga yavuze ko bamwe mu bo bafatanije mu rugamba rwo kubohora u Rwanda bari bagize ishyaka batatiye amahama bagenga kubera inyungu zabo bwite aho kuba inyungu rusange aravuga ko ahanini babiterwa no gukoreshwa n'ibihugu by'amahanga abo banyamuryango bagiye batatira amahame y'umuryango bagashyira inyungu zabo bwite imbere y'inyungu z'abanyarwanda bose cyangwa z'umuryango wa fpr inkotanyi icyo gihe bishyize mu banyantege nke mu maso y'abo banyamahanga igikurikira rero kibi icyakurikiye ni iki icyakurikiye ni ukuvuga ngo uwananiwe kurwanya aturutse hanze ngo agusenge biramworohera byaramworohera gukoresha guhera kuri abo baturimo cyangwa bari baturimo si abarwanashyaka ba fpr inkotanyi perezida kagame avuga ko bakoreshwa n'ibihugu by'amahanga gusa yanakomoje mu buryo buziguye ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe diane shima rwigara washakaga guhatana nawe mu matora yabaye uyu mwaka ubu akaba ari muri gereza ku mpamvu diane rwigara yita iza politiki nawe perezida kagame yamushyize mu gatebo kamwe k'abakoreshwa n'amahanga bizeza ibitangaza bidashoboka umwana w'umukobwa mutoya washakaga kuba perezida bamubuza amahoro none dore banamufunze bamusezeranya ko ari byo bazavuga kandi ko tuzabitinya ndetse kubera ko tudashaka kugaragara nabi ariko iyo byasanze abantu nka fpr inkotanyi batabiha amatwi cyane ngo babyumve baza batubaza ibibazo nk'ibyo tukabasubiza ibyo bakwiriye kubwira ndetse tukabereka ibibazo ahubwo batera bari inyuma cyangwa biri n'iwabo wa muntu baramwihakana baramwihakana akajya kwikorera amabogisi cyangwa agakomeza kota umuriro wo muri wo muri purizo muri iyi nama kandi perezida kagame yavuze ko iyo bigeze kuri buri wese ko abazwa inshingano z'ibyo ashinzwe imbere mu gihugu mu ndorerwamo y'amahanga u rwanda ruba ruhindutse ahataranga ubwiyagamburiro aribaza wagira ubwinyagamburiro mu gutwara iby'abandi gute ukwiriye kuba ufite ubwinyagamburiro bwo guhemukira abanyarwanda baguha izo nshingano ukwiriye kuba n'ubwinyagamburiro bwo kwikubira buri kintu cyose gute bafata ibyawe ugafata n'iby'abandi ukabigira ibyawe ubwo bwinyagamburiro ukwiye kububona uti ibirego nk'ibyo kuri perezida kagame ntibiteye ubwoba na busa kandi ntibikoma mu nkokora icyerekezo cy'iterambere u rwanda rwihaye Eh, ntabwo kuba iturega byadutera ubwoba nta n'ubwo byatubuza guharanira ubumwe bwacu umutekano wacu no gushaka gushyira imbaraga zacu hamwe kugira ngo twigeze kureba ibishoboka ngira ngo rero abanyamuryango ba fpr inkotanyi n'abanyarwanda bose ngira ngo twiteguye gukomeza kubaka imbaraga zacu kugira ngo tugire ubushobozi imvugo zamamaye ku minwa ya benshi mu bategetsi zigira ziti none mwabibonye ku bw'imihigo u rwanda rwesheje kubera iyi gahunda yahuruje amahanga baza kutwigiraho perezida kagame arasanga iba atari umuco ku barwanashyaka ba fpr inkotanyi yategetse ko bitazasubira ukundi muri iki ko hari ibibazo byinshi byo gukemura mwaretse akaba ari byo dukemura niba hari ibyo abantu baza kubivugaho wabaretse bakaza nyine bakabikurikira wowe urajya kuvuga ibiki ubu ni muco ki muco ki nagumyaga mbyumva nkashaka kuzimya televiziyo nta mpamvu nta- nta n'icyo bitanga ahubwo bigutesha agaciro gusa si ubu muvuga amahanga amahanga akwiriye kuza kutwigiraho azaza araje wowe wesiti batari iyi nama nkuru y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi yije mu gihe habura iminsi mike ngo ryizihize isabukuru y'imyaka mirongo itatu rimaze rishinzwe kuko bazayizihiza mu mpera z'iki cyumweru tariki ya cumi n'esheshatu z'uku kwezi kwa cumi n'abiri biteganijwe ko kandi hazatorwa bundi bushya abagomba gutegeka fpr perezida w'u rwanda paul kagame arahabwa amahirwe kuruta kuba yakomeza gutegeka fpr inkotanyi rifatwa nka moteri ya guverinoma aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya uganda wasabye ko ingingo yo mu ibwiriza shingiro ivuga imyaka abanyapolitike bashaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu batoba barenza ifutwa uyu mugambwe usaba kandi ko igitiri cy'ibiringo umukuru w'igihugu arekuriwe gutwara vyongerezwa izo ngingo zirashyigikiwe kandi na perezida yoweri museveni amaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi ni inkuru y'umumenyeshamakuru ari i kampala mu gihugu cya uganda impinduka mu itegeko nshinga rya uganda zishaka kuvanaho imyaka y'ubukure ntarengwa ku mukuru w'igihugu kuri ubu yari mirongo irindwi n'itanu zigamije kandi kuvana ibika byo gutegeka bya perezida ku myaka itanu ahubwo ikaba irindwi ishobora kongerwa rimwe gusa izi mpinduka zemewe zaha amahirwe perezida museveni umaze igihe kitari gito ku butegetsi mu cyumweru gishize nibwo komite ishinzwe iby'amategeko n'imirimo y'inteko ishinga amategeko yemeje uyu mushinga wo guhindura itegeko nshinga kandi uzashyikirizwa inteko mu gihe cya vuba mu ijambo yagejeje ku badepite perezida museveni yashyigikiye uyu mushinga w'itegeko agira ati Two terms of five years is simply a joke. When you, when you imyaka itanu yongerwa rimwe gusa rwose ni ikinamico wumvise umuntu abivuga uhita umenya ko ashaka kugaragaza ibigwi bye eh, ngo bazavuge ko yigeze kuba perezida ariko mu by'ukuri aba agamije kwemeza neza ko ibibazo by'abaturage byakemutse rero ah, rwose birakwiye gutekereza kuri manda y'imyaka iri there is merit in uh, looking at the seven years.
icyakora abadepite batavuga rumwe n'ishyaka nrm rya perezida museveni riri ku butegetsi basanga abaturage ba uganda bakwiye kubitorera binyuze muri referandumu cyangwa akamarampaka we ni icyiza ukuriye mu nteko ishinga amategeko abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabivuze atya ubu museveni amaze imyaka mirongo itatu azasoza iyi manda yuzuza imyaka mirongo itatu n'itanu ayoboye ibyo azaba atarakoze muri iyo myaka ntabyo yabasha twe tuzakora imyaka itanu hano mu nteko ntitwagira mu cyeragati ngo tuvuge ngo oh mureke ubutumwa dufite tubukure ku myaka itanu kandi niba bizanaba mureke abagande babiganireho barebe niba aricyo bakeneye hari amakuru avuga ko uyu mushinga ukomeje gutinzwa kuko abadepite basabye ko buri wese ahabwa ibihumbi mirongo inani na bitatu by'amadolari y'amerika ngo bashyigikire iri vugurura icyakora umwe mu badepite bakomoka mu ishyaka nrm unashyigikiza impinduka rafael magezi ahakana aya makuru agira ati ibyo si ukuri nta n'ishiringi na rimwe nigeze mbona nta nayo nteganya njye nditeguye nkeneye ko raporo ikorwa tukayiganiraho nkongera kuyisoma hanyuma rwose igatambuka ntidukwiye kujya muri noheli iri tegeko ritaratorwa ishyaka riri ku butegetsi rikeneye ko bibiri bya gatatu by'abadepite batora bashyigikiye umushinga bingana na magana abiri na mirongo icyenda kugira ngo itegeko nshinga rihinduke mu gihe impinduka mu itegeko nshinga zakwemezwa rizaha museveni uburyo bwo kwiyamamaza mu matora ya bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo azaba afite imyaka mirongo irindwi n'irindwi kandi byaba bishoboka ko yazanayobora indi myaka myinshi mu gihe kizaza ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza vyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
igihe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yashikiriza imigambi ya leta yiwe yerekeye igihugu ca iran ntiyashimikiye gusa ku mpungenge zerekeye amasezerano iran yagiranye n'amakungu ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho rohonyanganda yarashimikiye kandi ku gikorwa nkenegwa cyo kurwanya gushigikira iterabwoba no guhungabanya akarere ko mu buseruko bwo hagati bigigwa n'ico gihugu iran imaze igihe ifashe iterabwoba uhereye igihe ico gihugu cigarurira inyubako y'abaserukira amerika ku mugwa mukuru teheran harimo kandi gushinga no guha amafaranga umugwi hezbollah abanywanyi bawo bagize igitero ca bombe kuri ambasade ya amerika mu gihugu ca liban inshuro zibiri mu myaka y'igihumbi kimwe magana icenda na mirongo umunani no gufasha imigwi y'abagwanyi muri iraq na afghanistan yishe abasirikare b'abanyamerika amajana n'amajana perezida trump avuga ko agasomboroso k'intwaro y'agahotoro y'igihugu ca iran kabandanya gushika ubu perezida trump avuga ko iyo ntwaro ibandanya gufata iya mbere mu gushigikira iterabwoba mu makungu kandi ifata mu mugongo imigwi y'iterabwoba nka al qaida abataliban hezbollah na hamas hamwe n'iyindi migwi y'iterabwoba amenyesha ko intwaro ya iran ikora ikongera igakwiragiza amamisiri ageramira inteko z'abanyamerika n'inteko z'ibihugu bicuditse na amerika intwaro ya iran irageramira kandi ubwato bw'abanyamerika n'uburenganzira bw'uruja n'uruza atantambamyi mu kigobe c'abarabu no mu kiyaga gitukura irafunga abanyamerika ku vyagirizo bitagira ishingiro perezida trump yatangaje ko inyifato y'agasomborotso ya iran iterekeye gusa amerika avuga ko leta y'icyo gihugu ikandamiza bikomeye abanyagihugu bayo avuga ko yateye akajagari n'ubwicanyi muri iraq yemen na siriya aho iran ishigikiye intwaro ya perezida bashar al assad yakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku basivili harimwo abana perezida trump yatangaje ko imigambi mishasha ya amerika izofatira ingingo zikomeye inyifato yo guhungabanya umutekano y'igihugu ca irani amenyesha ko harimwo gukorana n'ibihugu bicuditse na amerika mu mugambi wo guhagarika gukorana hagati ya iran n'imigwi igira iterabwoba gufatira ibindi bihano iran kugira icyo gihugu ntikibandanye gufasha abagira iterabwoba gutorera inyishu ikwiragizwa ry'amamisire rigirwa na iran n'ibindi bikorwa bigeramira ubudandaji mu makungu n'uruja n'uruza atantambamye mu mazi yegereye iran hamwe no kubuza icyo gihugu uburyo bwose bushobora kugituma gikora ibigwanisho rohonyanganda perezida trump yasabye ibihugu bikorana na amerika kwifatanya nayo mu gufata ingingo zikomeye zigenewe guhagarika inyifato y'agasomborotsi ibandanya y'igihugu ca iran yizeye ko ivyo bizotuma iran isubira kwiyumvira ku ngingo yayo yo kubandanya mu nzira y'iterabwoba
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyizi bigirimana mwakoze kudutega amatwi mugire amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.